Valentine's.
Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutukumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu wa kaburungu radiyo yacu bewa kaburungu com mwiriwe neza namwe nshuti mwese bakunze iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federike nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga mu kiganiro cyo munsi turagaruka ku nama igira mirongo irindwi na gatanu yatunganirijwe n'ishyirahamwe ry'abigisha muri za kaminuza nafza ni ukuvuga national association of student advisors iryo shyirahamwe ryita ku ndero n'inyigisho iryo shyirahamwe rero ryaratunganije iyo nama ritunganiriza i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika kuva ku igenekezo rya mirongo itatu ry'ukwezi kwa gatanu gushika ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa gatandatu abigisha bavuye mu bihugu birenga ijana bararabye hamwe uburyo bugezweko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ku bijanye no kurangura imirimo ya- imirimo yabo barihweje kandi ukuntu abigisha bo muri kaminuza zitandukanye ku isi bokorera hamwe mu gutunganya akazoza keza basenyera ku mugozi umwe twokwibutsa ko umugambi wo guhanahana abanyeshuri ava muri kaminuza zitandukanye mu bihugu vyo ku isi ari umugambi ushigikiwe na departement ya leta ya amerika ku buryo inyuma y'ikiza ca covid 19 ivyo biro vya leta ya amerika bijejwe imigenderanire vyorohereje abanyeshuri benshi bava mu bihugu bitandukanye mu migambi yabo yo kwinjira kwiga muri kaminuza zo muri amerika departement ya leta ya amerika yarasabye rero za ambasade zayo mu bihugu bitandukanye korohereza abanyeshuri basaba kwiga muri amerika mu kubaha viza mu buryo bworoshe akarorero mu mwaka uheze honyine nk'uko bitangazwa na departement ya leta ya amerika abanyeshuri bahawe uburenganzira bwo kwinjira muri amerika kwiga muri za kaminuza bashika ku bihumbi mirongo umunani igitigiri gushika ubu kitari bwa shikweko mu mwaka umwe abakurikirana hafi uyu mugambi wo guhanahana abanyeshuri n'abigisha bavuga ko ufise akamaro kanini kuko baheza bagahanahana ubumenyi n'imico itandukanye bakanatsimbataza ubucuti hagati yabo hamwe n'ibihugu byabo amaraporo amaze gutohozwa bavuga kandi ko mu gihe abigisha n'abashakashatsi bava mu bihugu bitandukanye bakoreye hamwe bashikana ibikorwa by'ubushakashatsi ku rundi rwego mu kiganiro muri sanga cy'umunsi rero umutumire ni umwe mu bagize uruhara muri iryo koraniro ariteguye kuducira ku mayange y'ibyahavugiwe n'ingingo zafashwe uwo mutumire se ubundi ni lionel remesha yigisha muri kaminuza alliant international university mu gisagara ca san diego muri leta ya california muri leta zunze ubumwe za amerika muri aho lionel remesha
Ego mera Frederike ndakomeye neza.
aho uri nibaza ko buriko uraca
Ego ubu uriko uraca kabisa ubu ni saa moya zo mu gitondo uh, California.
ni vyiza cane rwose nashaka rero nk'uko mwavyumvise mubanze mutubwire imbere na mbere eh, mugire ico mutubwiye ku iryo shirahamwe ry'abigisha muri kaminuza nafsa
Ego uh, ishirahamwe rya NASA ni ishirahamwe nk'uko wabiciye ku mayange ni ishirahamwe rigizwe uh, n'abari mu gisate c'indero abigisha aba hariho n'abakora mu ma- mu ma- minisiteri ya edukasiyo hamwe ah, n'ama oruganizasiyo menshi ari mu bintu byo kwigisha no gufasha abanyeshuri ari nko kuza kwiga ino muri amerika cyangwa hari abanyamerika bajya kwiga ahandi eka nu- ubu ni ishyirahamwe rinini cyane ririmo n'ibihugu byinshi Ah, igihe hari inama ah, i washington dc mu minsi iheze haraje ibihugu bitari bike Ah, iyo iyo nama hajemwo ah, abaka- ah, abaje mu nama bararenga ibihumbi umunani bavuye mu bihugu bitandukanye ariko imvo yose yari imwe ari uko um, bogira imigambi yo gufashanya cyane cyane nko ku- kuzana abanyeshuri ino ari nko kubazana ino muri amerika cyangwa kubajyana mu bindi bihugu ariko kugira urwo rwego rubeho um, amashuri aragira partenariya amashuri araja hamwe bakabanza kumvikana uko umwe bashobora ku- guhanahana abanyeshuri Ah, icyo kintu akaba ari ikintu cyiza cyane kuko guhanahana ubumenyi bituma abantu bamenya ibiba mu bindi bihugu kumwe n'abandi bantu babayeho ibyo ni byiza kuko Yego, bi- bituma abantu bagira n'imibano myiza iyo nama nk'uko twabivuze yabereye i washington eh, ah, ni inama iba rimwe mu mwaka murashobora kutubwira ibisagara ikunda kuberamo
ego kenshi um, i washington yamaze kuhabera akatari gake cyane cyane iyo nk'ubu kubera yakwiza uh, imyaka mirongo irindwi n'itanu ba- babigiriye washington ariko iramaze kubera no mu bindi bisagara cyane cyane uh, za los angeles uh, iramaze kubera uh, imaze kuba nko mu bisagara birenga mirongo ibiri bitandukanye ngaha muri amerika za denver um, Houston Texas eh, ariko no ngaha San Diego yarahabaye Ah, yego me imaze kuba mu ntara ma eta atandukanye ngaha muri Amerika Ego, mwavuze ko eh, igikorwa nyamukuru gikorwa cyane cyane eh, muri za kaminuza zitandukanye akaba arizo zigira imigenderanire eh, za kaminuza zifite imigenderanire n'iryo shyirahamwe zoba ari nk'izihe Ah, za kaminuza zo muri afurika ari nyinshi zigira uruhara muri ayo manama
ico kintu nico kintu igihe najayo ah, na- nari nif- nararavye ko hoba hariho ama kaminuza yo muri afurika yoba yaje ntayo nabonyeho ariko araheze imbere ya, ya covid hari habaye inama nyene washington dc ndibuka ko nari nahabonye um, abari baje b'amakaminuza y'i burundi um, nabonye abo kuri lumiere ndabona n'abari baje bava mu rwanda hamwe no muri za kenya icyo gihe nari nahababonye hariho aho bari bagize uh, table yabo ariko berekana bavuga bari baje kugira partenariat arabona nabonye ariko uyu mwaka ntayo bari baje ariko ni ikintu ni ukwifuza yuko uh, i- ama university iwacu ibihugu ibihugu byacu muri afurika byo- byo- byoza mu- muri ayo muri izo nama hanyuma bagashobora ku- kubonana n'ayandi ma- mashuri yo mu bihugu uh, byinshi amakaminuza yo ngaha muri amerika hamwe n'amakaminuza yo mu bindi bihugu ku buryo bashobora kuraba ko bashobora kugirana amapartenariya cyane cyane nk'ino muri amerika bakaraba ukungene abanyeshuri bashobora kuza barabarungika kuko ibyo na kera hariho amapartenariya nka universite y'uburundi yari ifise n'ayandi mashuri yo hanze bakarungika abanyeshuri kwiga ico ni ikintu gikwiye ku- kongereza uburyo kugira hashobore kuboneka abanyeshuri benshi baza kwiga ino muri amerika Eh, nk'uko mubivuze hariho amakaminuza menshi yo muri afurika asanzwe afitaniye imigenderanire eh, n'amakaminuza yo muri leta z'ubumwe za amerika aho twavuga nko mu Burundi- nk'uko mu- mwavuze ko uburundi bwari bufite ah, imigenderanire na za kaminuza zirenga cumi harimo na penn state university iyo ivyo bihugu bifise imigenderanire na za kaminuza z'aha muri amerika bivuga ko baca baja muri iryo shyirahamwe cyane barinda kwinjiramo bakabisaba
iciza cy'iryo shyirahamwe ni uko birorohereza ibihugu ku guhura n'amashuri menshi ahantu hamwe ko mu bisanzwe ugiye kurondera ishuri rimwe rimwe kugira mugerane pasitenariya ni ibintu biragoye kugira aho uhera bo muvugana ariko uje muri muri urwo rwego rw'ishyirahamwe umuntu ashobora gukorana n'amashuri n'amakaminuza umuntu akaraba ari ku rwego rw'ibihugu bakaraba ukungene bashobora kurondera bashobora gukorana akarabafasha no kuneguza akarondera za buruse abanyeshuri babo ibyo bigatuma bishobora kongereza ibitigiri by'abanyeshuri bizina nk'ubu turazi nko ku bitigiri bitangwa na institute of international education baravuga yuko nk'ubu nk'abanyeshuri bava muri South Sahara Africa bashika ku bihumbi mirongo ine na bibiri ariko urabye ku rwego rw'ibihugu aba ari ino ngaha muri amerika ku rwego rw'ibihugu nk'uburundi bavuga ko muri uyu mwaka hari abarundi biga muri amerika ijana na mirongo itanu n'indwi icyo gitigiri ko ari gito cyane
ni gito ni gito ubwikompara n'ibindi bihugu bibanyi nk'ubuganda n'amajana icyenda na gatanu kenya niyo ifise benshi cyane cyane muri afurika ifise abarenga ibihumbi bitatu n'amajana indwi mirongo icyenda n'icyenda u rwanda rufise igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri na gatandatu urumva igitigiri kinini hakaba kongo ni igihumbi amajana abiri mirongo itandatu na gatandatu urumva kuri urwo rwego ibihugu nk'ibyo bitigiri birashobora kongerezwa
bavuze kandi ko nk'uko byatangajwe na departement ya leta ya amerika ko hariho ingingo yo korohereza abanyeshuri kugira ngo baze bariga muri za kaminuza zitandukanye zo muri amerika hakaba hariho n'uko bashobora gukura ibyo bita interview imbere yo kubaha viza ibyo ntibishobora gutuma abanyeshuri bagurirana nka bya bitigiri mwavuga bikeya
yego ibyo rero ni byiza kuko iyo ni intambwe nziza leta yagize yo korohereza abanyeshuri baza kwiga ino aho nicyo gituma cyane cyane ibi byo kuzana abanyeshuri yego hariho benshi bariyandikisha ku mashuri atandukanye ariko cyane cyane iby'iri shyirahamwe bifasha cyane cyane ko haba izo partenariya haba izo koraborasiyo na koperesheni komisa agashobora kuza abanyeshuri igihugu kirungitse nka kujya kera hariho abanyeshuri bahora barungikwa ku mashuri atandukanye yaba ari mu bufaransa mu bubirigi cyangwa no muri amerika ariko igikuru ni gufasha ibihugu ko bikorana n'amashuri atandukanye bakumvikana ku buryo bashobora kubarungikira abanyeshuri kandi ibyo ni ibintu byuzana n'iterambere rinini cyane rikomeye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamiranyira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda turi kumwe na king ernest junior muriwe neza
amahoro cyane muri hega king ernest junior
ndibona yageze mu burundi ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga ku nama yakoranije ababigisha reka n'abashakashatsi yabereye i washington yerekeye cyane cyane indero y'inyigisho muri kaminuza duga ku ijambo ikibazo cyiyumvira
ni kuri ubwa mbere ho ndashimye cyane kuri iryo kuri iyo nama yabaye kuko neza na neza biragaragara neza ko hari bamwe bataronka akajya ko gushyika kwiga hiyo ariko kandi idafite akabazo gato yego na cyane cyane ku na cyane cyane fatiye ku burundi ndiko ndumviriza ibiharuro ibindi bihugu byo muri ya serivisi ku banyeshuri bariko biga muri aho muri amerika ariko numvise gato mu burundi umengo bo baracyari hasi cyane mbega boba bafite umugambi uko nabo nyine bo baduhuza bakaronka abanyeshuri bangana no- n'abandi baho muri ibyo bindi bihugu ufatiye nko ku rwanda kenya hamwe n'ibindi bihugu nyine numvise abanyeshuri benshi kurusha ne mu burundi muganga numvise yuko abanyeshuri ari bake cyane basanzwe bari hirya baba bafise umugambi by'ukuri w'uko naho bo baduza cyangwa boduza igitigiri cyabo nk'uko n'ahandi bashobora kubaduza
Eh, murakoze King Ernest Junior icyo ni ikibazo twoshikiriza cyane cyane abategetsi bo mu Burundi cyane cyane abarongoye kaminuza icyo tuzi cyo nuko kuva kera ah, muri kaminuza hari nka za bourse bita Fulbright n'izindi bita Hubert Humphrey Fellowship izo zose zaratuma abarundi batari bake baza muri Amerika ariko nk'uko ah, King Ernest Junior abibajije eh, Professeur Remesha ikintu cyotuma uyu mugambi eka iryo shyirahamwe rimenyekana cyane rwose ikanaza kaminuza z'u Burundi canke ahandi mu Rwanda eh, na- n'ibindi bihugu vyo muri Afurika eh, bigafata iya mbere mu gu- mu kurungika abanyeshuri benshi canke mu gusaba ko abanyeshuri baza kwiga muri Amerika hoko wiki
ego icyokorwa ni uko ko kurondera amashuri atandukanye bokorana hariho n'ama nk'ubu hariho um, igisate cyo muri departema ya leta yo ngaha muri amerika cyitwa education usa uh, icyo gisate cya education usa uh, kiri mu bihugu byose uh, no mu burundi no mu rwanda ico gisate kirahari uh, n'ahandi hose kwi- uh, mu bihugu byose byo ku isi ariko iciza ni uko ngaho baratanga ama information baratanga uh, ama information ku ma universite uh, atandukanye ku- bagatanga na na information yo ku- ukungene umuntu ashobora kuza kwiga ino muri amerika ariko ku rwego rw'ibihugu ikintu gikomeye ni kugira izo partenariat ah, ni- n'amashuri apartenariya n'amashuri kubera ibihugu byose byama bifise imigambi Ah, ibihugu byose bifise imigambi itandukanye bashobora kuvu- igihugu kirashobora kuvuga twe- twe dushaka gushira inguvu cyane cyane nku- nk'igisate coba gikenewe ari nk'abashaka kwiga iby'amakompiyuter cyangwa ibyo- iby'abashaka kwiga ibintu bya by'amasiyansi ama engineering cyangwa iby'indimi I- ibintu byose aba- igihugu ki- kiba gishaka gushyira imbere aho kirashobora kuinvestisa kikarondera amashuri atandukanye bashobora gukorana bashobora no kubaha bashobora no kumvikana ku kuri ku mafaranga bashobora kuriha abanyeshuri hanyuma abo banyeshuri bakabarungika Eh, turetse Bakaba- hariho na- eh, na Professeur bourse ku buryo bwabo Remesha bakazakiga. Mhm.
turetse ah, amafaranga canke box yoba itangwa n'igihugu ishyirahamwe nafsa hari ikintu rishobora gukora kugira ngo ah, ryorohereze abanyeshuri baba bafise uburyo buke canke ibihugu bifise uburyo buke
Eh, nasa ico yamye igira ni uko yama yimiriza cane cane amashuri yino eh, yama ibahimiriza kugerageza gutanga ama ama scholarship ama bourse eh, bashobora kuyaha abanyeshuri bava mu bihugu bitandukanye kandi n'ubu muri iyi nama iheruka ico bashigikiyeko cane ni uko bahe- bahimiriza amashuri gutanga ubwo buryo kugerageza gukorana n'ibihugu bi- byo ku isi byose hanyuma bagaraba nabo baba- abanyeshuri batoba bafise uburyo nicyo bituma hariho na za fulbright kubera fulbright zozo ah, umunyeshuri ayironse aba- ba- bamurihira byose ariko ahandi ama- iyo ibihugu biriko birakorana n'amashuri birashobora kumvikana ku ku, ku mafaranga bashobora ku- kuzorungika amaburse y'abanyeshuri yego mwe Eh,
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na edi nishimwe muri aho edi edi muratwumva
ego ndabumva ego uh, mubwire abo muri kumwe bagire hirya gato kugira ngo ushobore kubaza ikibazo canke uterere ugiye intererano utanga uh, tanduru zirimo duga ku ijambo
bo je ikibazo nari mfise halo duga ku ijambo turakumva
bo donc mu bisanzwe eh, uko kuntu bagiye hamwe bagakora inama mu byerekeranye n'amashuri ndashaka mbaze nka twebwe usanga tuba nko muri ibi bihugu tugasa- tugashaka nibura nko kujya kwiga mu bihugu bi- bindi bya kure ugaca usanga nko kwiga masters canke doctora biragoye ese baduteguriye iki kugira ngo bitworohere tuzoje kwiga muri ibyo bindi bihugu
impanuro muha abanyeshuri bifuza kubandanya amashuri yabo gushika kuri za maîtrise na doctora nizihe professeur remesha
Eh, Ego, ivyo nari impanuro- nifuze kubaza yuko kugira ngo nibura Yes.
bize bitworohere kuko nkino usanga bigoye kuronka amavisa ego me eh, edi reka professeur eh, remesha kwishure
ego me Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo hariho eh, nk'uko nabivuze mu mu- mu- mu minota yahera hari hari igisate cyo muri departema ya leta ya amerika eh, cyitwa education usa education usa icyo bakora ni uko ni advising center niho ba baratanga ama information ku ma universite yo ngaha muri amerika ku bashaka kwiga you know, amashuri y'intango amashuri ya cane cane kaminuza uh, na masters na doctorate baratanga izo information mu burundi barahari uh, irahari ico gisate kiri mu kigobe i bujumbura kuri ambasade ya amerika Ego.
barashobora ku- abanyeshuri bashobora kugenda bakaronka ama information Ah, barahora bagira n'ama n'ama event bakavuga bagatanga information ku ngene bashobora kuza kwiga muri amerika aho bashobora kuronka izo information ego me eh, mu- eh, professeur remesha mura muri muri abo bigisha bakunda kuja kwigisha hanze muraja mu budagi eka kwigisha hamwe no mu bindi bihugu mutubwire akamaro muhora mubona ivyo bifise
ego me akamaro cane cane nko ku rwego rw'abigisha iyo umwigisha ariko arigisha cane cane ah, wigisha urumva mu- mu mashuri uronka abanyeshuri bava mu bihugu bitandukanye ni byiza cane kumwigisha kuko birafasha no kungena umuntu ariko arigisha birafasha no kungura ukungena wigisha abanyeshuri ukumva abanyeshuri ukumva i- iyo iyo bava ukumva ibyo uri kubigisha ukumva nashobora kubikoresha iwabo urumva birafasha n'umwigisha kongereza ubumenyi nko kuja kwigisha hanze y'ino muri amerika ma- ma- manaja mu budagi nagiye no kwigisha mu bushinwa ariko aho hose urabona yuko ego eh, imico irahinduka imico irahinduka n'imico y'abanyeshuri irahinduka uri kurigisha Ah, ariko bi- bi- bikigisha cyane kandi bigafasha no ku- ku- kubyereka abanyeshuri yuko naho umuntu aba ariko ariga yiga ibyo kudandaza cyangwa yiga amasiyansi ibintu byose umuntu ariko ariga ariko igikuru ahejeje amashuri azokorana n'abandi kandi abantu bashobora kuba bava mu mi- mu bihugu byo- mu bihugu bi- bitandukanye cyangwa mu mico itandukanye igikuru rero ni ukumenya gukorana n'abantu mudasangiye imico abantu musho- mudasa- mu- muva mu bihugu bitandukanye abantu mudasangiye imico no kumenya gukorana kandi mugakorana neza Ni vyiza urumva nico bituma mu- mu- du- biteza guhera mu bumenyi mu mashuri kugira abantu baba abantu babana n'abandi ni vyiza cane rwose reka duheye n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo yacu haba kubaho norbert good muri aho norbert
muraho neza turaho turakomeye muri hega norbert
ndi umunyanzu w'urwanda badashoboye mba
ni vyiza cane rwose egera telefone uvuge neza tukumve duga ku ijambo ikibazo c'imvira
ndi mu majyaruguru y'u rwanda ego mu karere ka rulindo umurenge n'uwa buyoga mwambwira ko nsamaye amatsiko mwabwira kuko ntari nakurikiye neza
Eh, turiko tuvuga cane cane kwishira hamwe eh, ryo yabigisha bo muri za kaminuza eh, rikoranya kila mwaka abigisha abashakashatsi eh, baka- bakihweza bari kumwe bakaraba intambwe bageze ko n'ukuntu bobandanya batsimbataza imigenderanire eka no guhanahana abanyeshure muri za kaminuza zitandukanye iyo niyo Nico kiganiro cacu cy'uyu munsi turafise umutumire n'umwe eh, mu bari muri iyo nama yabereye i Washington mu ndwi iheze.
Eh, ni byiza cyane kuba mwadutumiye uwo mu- uwo mutumirwa ariko se muri ubwo bushakashatsi bwagiye bukorwa ndetse wenda abanyeshuri bagiye bakora kugira ngo wenda kigaragarire buri wese kugira ngo muri ubwo bushakashatsi bugenderweho
Eh, Professeur Rebesha nunganiye eh, umushikirantahe abakubaho Norbert eh, nk'uko bitangazwa n'iryo shirahamwe eh, bavuga ko iyo abashakashatsi bava mu bihugu bitandukanye eka abigisha bakoranye bagakorera hamwe bashobora gushikana igikorwa c'ubushakashatsi ku rundi rwego amwo duha umuco kuri ico ciyumviro
yego cyane yego cyane Eh, iyo hageze ibintu by'ubushakashatsi kuko burya ubiravye incabwenge ziri hose ku isi abantu baci- ba- baciye ubwenge abantu bafise umwete n'ubwira bari hose ku isi ariko hari igihe abantu ba- umuntu adashobora kuba afise ubwo buryo ariko um- ubwo buryo bushoboye kuboneka bagakorana n'abandi birafasha rwose kuzana abantu base bava mu bihugu bitandukanye imico itandukanye baga- bagahanahana ubumenyi bagahanahana ubumenyi ni hari ibintu byinshi bimaze gukorwa ah, ku isi hariho ama ama ama product ibintu byinshi dukoresha ku munsi ku munsi hari amaserivisi ibintu byinshi bya- byashoboye gu- gutorwa n'abantu bava mu mihingo myinshi yo ku isi icyo rero ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo abantu bazanye hamwe abantu bashobora kubabwira iki ucize uku niko twe tugikoresha ariko mu kindi gihugu bashobora kuvuga natwe dufise u- ivyo dushira imbere kubera ibihugu byose byama bifise imigambi itandukanye ariko igikuru ni uko iyo abashakashatsi baje hamwe barazana ubwo bumenyi bakavuga ego turiko turiga ibi ariko ni uku tuzobikoresha muri iki gihugu kubera iki gihugu gifise iyi migambi urumva bituma ubumenyi bwaguka ubumenyi buraguka Ego.
kandi bituma mushika ku bintu byinshi Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika ubu naho turi kumwe na leonard ndi ku masabo muri aho leonard muratwumva ndumva ndumva telefone ya leonard itameze neza cyane rwose nashaka uh, professeur lionel mesha tugaruke kuri iyo nama igira mirongo irindwi na gatanu yabereye i washington eh, eh, ni inama nk'uko twabivuze iba rimwe mu mwaka murashaka kutubwira ingingo zapfunditswe ingingo nyamukuru mwoshika kuri zose ingingo nyamukuru zapfu- zahapfundikiwe mwavuze ko hari abantu eh, bakurikiranye iyo nama bashika ibihumbi umunani mutubwire mu nshamake eh, ingingo zahafatiwe
ego mu ncamake ingingo nyamukuru zafatiwe ni uko ah, iri shyirahamwe ryama rihimiriza leta ya amerika kongereza i- um, investissement muri ibi bya international education ah, kongereza ingufu gushyiramo ah, uburyo bwinshi kugira iyi migambi uh, yo kuzana abanyeshuri kubazana ino canke kurungika abanyamerika kuja kwiga hanze kuja mu bindi bihugu kubona niyo ni intambwe ikomeye uh, ibihugu navyo ntibishobora kugira uko bigashobora kwakira n'abanyeshuri bava ino b'abanyamerika ico a- ari ciza kuko birafasha cane muri ivyo byo guhanahana gusanga imico birafasha kumenya imico y'ibihugu birafasha uh, kongerera kongerezanya ubumenyi uh, birafasha mu bintu by'umubano uh, birafasha mu bintu by'umutekano uh, n- n- na cyane cyane iterambere uh, bw'abenegihugu n'iterambere ry'ibihugu nicyo bituma uyu mwaka babandanya bahimiriza yuko ego hariho byinshi byabaye muri iyo myaka mirongo irindwi n'itanu yahabaye hariho imigambi myinshi cyane yashitsweko ariko ubu kwari uguhimiriza leta isubire kongereza uburyo cyane cyane ni kubera hari haciyemo n'iki kiza cya kovide Um, ariko ubu ko byose byasubiye kugurwa ubu barifuza yuko usubira uburyo bwinshi ah, bakorohereza abanyeshuri baza kwiga ino ariko bagahamiriza n'amashuri y'uko nayo yobakirana akabakirana urwego Ego be, tugarutse uh, Lionel abimesha ku biharuro uh, mwashikirije cyane cyane by'abitabye uyu mugambi tukaba twabonye ko no muri iyo minsi mutashoboye kubona abantu benshi cyane rwose bavuye mu bihugu byo muri Afurika ku bwanyuhoko bw'iki kugira ngo uh, kaminuza zo muri Afurika eh, ka- zimenye cyane cyane iryo shyirahamwe zimenye uh, n'ubwo buryo bwose buhari bwo gushobora kurungika abanyeshuri muri kaminuza zo muri Amerika
ego um, aho umuntu ashobora no kubafasha umuntu ashobora no gufasha ayo makaminuza ari ay'iwacu Ah, ico ni ikintu umuntu ashobora kugira Ah, kuko igikuru ni uko nk'iyi shirahamwe igira inama ah, ku mwaka ku mwaka Ah, ngaha muri amerika nk'ino turafise hari abambasaderi b'ibihugu Ah, barase n'abandi bakora muri ambasade Um, abi- ibihugu by'iwacu badashoboye kuhashika abo muri ambasade barashobora kuronka umuntu akaza muri iyo nama kugira abanze arabe yuko ah, imigambi y'igihugu bakaraba ko bashobora nabone ah, kugira iby'ibindi bihugu biriko biragira kuko umugambi ukomeye ni uko iyo igihugu gishoboye kurungika abanyeshuri benshi hanze eh, birafasha ku rwego rw'igihugu birafasha cyane kuko abo banyeshuri baratera imbere kandi aho bagiye bararonka ubwo bumenyi bakazobuzana n'indani mu gihugu birafasha rwose uravye nk'ibi bihugu vya za kenya ah, barungika abana abanyeshuri benshi kuva kera kuva mu myaka ihera aha naho eh, uburundi twavuze ko hari ijana na mirongo itanu n'indwi aha bitwa ko bongerekanye kera ntibarenga mirongo itatu cyangwa mirongo inani None- none- ibitigiri byadutse noneho uba hari nk'ibisata bimwe bita nka majors byo bituma abanyeshuri boro eh, bemererwa cyane canke baronka amahirwe yo kwemererwa mwavuze ibisata bitandukanye nka computer science eh, hari ibintu nk'abanyeshuri bashobora gushira imbere kugira ngo bongereze amahirwe yo kwemererwa
mu bisanzwe umunyeshuri atora igisata ca- ashaka Ah, atora igi- igisata yifuza hanyuma aronse ishuri rikamwemerera mu bisanzwe biza birakurikira ariko urabye nko mu bitigiri kenshi nk'abanyeshuri bakunda kuza kwiga ino muri amerika benshi ah, mu bitigiri mu bitigiri ah, ari- benshi abaza cyane cyane baza biga ah, business Ah, hari abanyeshuri benshi baza biga ah, business ibintu byo kudandaza hariho abandi baza biga bya computer science iby'amaordinateri um, i- izo cyane cyane aba internation- abanyeshuri baza bava hanze i- ibyo nibyo bakunda kuza biga ariko ibisate byose umunyeshuri yokwifuza kwiga aronse iyo porogaramu n'ishuri ashobora gusaviza hejuru iyo- iyo bigorane
Murako- eh, murakoze kuri ico kuri iyo nyishu uduhaye ikindi kintu mu nshingantahe eh, remesha mushaka kutubwira ni ikintu abakuru b'amadepartement tuvuge ibyo bita za faculte nko mu burundi eh, bashobora gushikira gute iryo shyirahamwe kugira ngo eh, bateze imbere icyo gikorwa cyo kurungika abanyeshuri muri za kaminuza cyane cyane aha muri amerika
ego nibaza yuko byiza bo byo- kugira bashobore nafsa mu bisanzwe ugiye no kuri ah, web- kuri site web yabo urashobora ku- kwiyandikisha ukaba umu- umumambra um, umu individuel ariko byiza ni uko ishuri ryo ryo kwiyandikisha ah, nk'umumambra hanyuma bakaza mu manama ariko icyo baciza gusumbya ni uko um, biciye nko muri za minisiteri ya edikasiyo uh, kuko ndazi nk'ibihugu byari byaje hari ibihugu byinshi byaje uh, ubufaransa bwari buhari hari aho muri minisiteri ya edikasiyo yabo hariho n'iyitwa campus france uh, ijyana n'ama if- if- ni- ifite amashuri menshi bakorana yo mu bufaransa mu universite menshi atandukanye hariho abo muri eh, korea y'epfo hariho muri za esipanye qatar nabone niho bari Ah, qatar education foundation abo nabonye ariko hariho rero hariho n'abari baje bava muri za minisiteri de l'education urumva kuri urwo rwego rero byiza hoza abo muri minisiteri de l'education akaza nayo ma universite akaja hamwe akagira urunani bashaka bagashiramo na- bagashobora gufashwa n'aba baba bari ino nk'abambasaderi hanyuma hageze nk'inama ah, bagapartisipa bagashobora kuja kuko ni ikintu ah, nabonye ni ikintu gikomeye cyane kandi amapartenariya arahaba kandi abanyeshuri baraboneka hari abanyeshuri mwakira mu bihugu byanyu ari ibihugu nk'u Burundi urashobora kwakira n'abona abanyeshuri baza bava ino n'iyo ni intambwe nziza ushoboye kwakira abanyeshuri baza bava muri amerika na hanyuma n'ibihugu rero bigashobora bikarungika abanyeshuri baza ino ku buryo bishobora no gufasha kongereza ibitigiri kuko urabye ibihugu byinshi nk'ibihu- nk'igihugu kiza ku isonga kirungika abanyeshuri benshi ngaha muri amerika hari ubushinwa hamwe n'ubuhinde Ah, bar- barungika abanyeshuri benshi baza kwiga nk- nk- nko bushinwa abanyeshuri barungitse umwaka uheze barashika ibihumbi amajana atatu abanyeshuri babashinwa ibihumbi amajana atatu na mirongo ine n'umunani mu buhindi ni nk'ibihumbi aba- aba- aba- aba- abanyeshuri b'abashinwa barino Ba- barashika ibihumbi amajana atatu na mirongo ine n'umunani Abahi- abo mu buhindi ni nk'ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu na babiri urumva ibyo bitigiri ni ibihumbi amajana bari Yego, ino urumva ibyo byaranabafashije gutera imbere Eh, twizere ko no- n'abanyeshuri bo mu bihugu byo muri afurika bazoteba bakegera ivyo bitigiri naho hatobari muri iyi myaka ya vuba tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da.
Ndiyo bugo.
ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Raya.
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga eh, ikiganiro cy'umunsi eh, kiriko kivuga cane cane ku nama nkuru igira mirongo irindwi na gatanu ishyirahamwe nafsa ishyirahamwe ry'abigisha n'abashakashatsi muri za kaminuza ishyirahamwe rishyira imbere eh, guhanahana abanyeshuri n'aba- n'abigisha tugarutse ku guhanahana abigisha na- navyo eh, profesor remesha icyo gikorwa cyo kigeze he akamaro kaco n'akahe
ego murakoze cyane ego guhanahana abigisha naco ni igikorwa ciza cyane kuko ah, abigisha benshi baragira ah, ubushakashatsi kuko ibintu byo ku isi biguma bihinduka n'ink'inyigisho ziguma zihinduka Ah, ni byiza rero yuko abigisha baca babandanya bagira ubushakashatsi ah, bakaronka n'ubwo buryo bwo ku bwo kuza ariya bazi no baza kuza bakagira ibya research uh, ivyo hariho nk'ama- amashuri menshi uh, bagira ivy'ubushakashatsi uh, abigisha bashobora kuza bagira ubushakashatsi hariho na viza eh, y'ivyo yitwa j1 visa ituma ari abaza kugira ubushakashatsi bakazi no bakagira amareshershe canke bakazi no bakigisha kuru ah, ku ma university atandukanye ico naco ni ciza cane kuko birafasha n'abigisha kongereza ku bumenyi bari bafise ah, kandi bigafasha no ku kwigisha abandi ukamenya imico birafasha rwose ku rwego rw'abigisha iyo ah, bahinduye aho bigishiriza
hari eh, ibintu bihambaye eh, lionel remesha tugarutse ku banyeshuri baza kwiga aha muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, kenshi na kenshi hariho amakuru akunda gutangazwa avuga ko hariho abadasubira mu bihugu byabo guteza imbere i- igihugu cyabo izo zoba ari zimwe mu ntambamyi zituma ati abanyeshuri benshi barungikwa nko muri amerika
oya iyo ntiyoba ari intambamyi ntiyoba ari intambamyi ni uko iyo ntiyoba ari intambamyi kenshi u- abanyeshuri ushoboye bashoboye kubarungika bakaza kwiga ino urumva ku rwego rwabo baratera imbere kandi urumva n'abenegihugu urumva aho igihugu kiba ki- giteje imbere abenegihugu ah, ah, kandi ariho benshi cyane cyane ah, iyo abantu batangiye gukora ah, ama opportunity bashobora ku- ku- gukora ku- ku- kuronka akazi ino cyangwa bagakorera mu bihugu bitandukanye ariko ugasanga hariho ama- imigambi amaporoje baza bagakorera mu bihugu byabo naho batorinda kuza ngo basubire kurondera akazi eh, indani mu gihugu bashoboye kuronka amahirwe bakakaronka ni sawa ariko bashobora nabone hariho benshi naho baba bari- bari hanze ariko ugasanga barafite amaporoje indani mu gihugu n'iterambere cyangwa ugasanga barazana amashirahamwe yo hanze bakayazana gukorera ah, mu gihugu bagateza imbere igihugu hariho nk'aba bihugu um, mu bihugu bitandukanye hari abo ubona yuko bazanyeho amashirahamwe afasha mu bintu by'iterambere mu bintu byo kuzana amazi meza ibintu ama- kubaka amashuri kubaka amavuriro ariko ibyo kenshi aba ari ayo makontakiti abo banyeshuri nabo baba baronse kuko iyo igihugu kirungitse abanyeshuri hanze abo banyeshuri baserukira igihugu baraza bakiga ariko nabone biga ko baserukira igihugu bumva bigenjeje neza bakiga amashuri neza usanga bazaniye ama opportunity igihugu Ego, turetse abo banyeshuri babandanya gufasha igihugu cyabo muri ubwo buryo eh, professeur remesha hari eh, eka ibihugu byinshi byidoga ko abanyeshuri birungika mu bihugu si muri leta zunze ubumwe za amerika gusa ni buraya n'ahandi usanga kenshi na kenshi bahejeje za kaminuza bakaronka amadoktora baca bakora muri ivyo bihugu arivyo bita fuite de cerveau ico kibazo co mu kibuga kwiga
icyo ni ikibazo icyo ni ikibazo gikomeye icyo ni ikibazo gikomeye ariko ah, ni n'ikibazo ki- icyo ni ikibazo gikomeye ariko i- hari igihe hariho tuvuge nk'ubu ah, kuva na kera tuvuge nk'i burundi hariho ah, abanyeshuri benshi bamye bagenda kwiga hanze kuva kera Ah, igihugu kibarungika ah, baja kwiga mu bufaransa mu bubirigi mu bihugu bitandukanye ariko nk'abari baragiye kwiga hanyuma aka- igihe habaye intambara urumva muri ico gihe hariho benshi batashoboye gutaha kubera hatari umutekano uh, ukwiye nk'igihe haba amagume mirongo icenda na gatatu hariho benshi batashoboye uh, gutaha kubera hari umutekano muke eka ni ibihugu byinshi bitandukanye hari igihe haba hari izo nzitizi izo ngorane ariko n'ibihugu aho barashobora kuguma abo banyeshuri barungitse hanze bakabandanya babashyira mu ma association abo baba bararungitswe na leta bakabashyira mu ma association bakaza baragira amakoraniro bahura bashobora ni- ko- ni muri urwo rwego bashobora no kuzana na- n'amaproje aza gukorera indani mu gihugu naho ibintu bitaba bimeze neza Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe n'umunywanyi fred muri aho alo fred muratwumva
ndabumva muri higa muri hehe
kenya
egera telefone utubwire aho muri mu- usubire utubwire n'akazina kawe kose duhuga ku ijambo
nitwa nindabira ferizina ndaha muri kenya yitwa rosa Eh, ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na professeur remesha lionel ah, ariko atubwira cane cane ku nama ah, y'abigisha muri za kaminuza zitandukanye zo kw'isi duga ku ijambo numva telefone wiwe igoranye gatoyi reka tugaruke kwa professeur lionel remesha eh, twari ko tuvuga zimwe mu ntambamyi zituma ibihugu byinshi nk'uko mwabivuze ah, bidafise abanyeshuri benshi nk'aha muri leta zunze ubumwe za amerika nashaka ndabaze uruhara rw'ururimi muri izo ntambamyi rwoba ari uruhe kenshi na kenshi hari ibihugu byo muri afurika bitari bike bivuga igifaransa aha muri amerika ukaba uzi ko bigisha mu cyongereza aho iyo ntambamye yoba ingana iki ku gitigiri cy'abanyeshuri barungikwa muri amerika
yego icyo ni ikibazo cyiza cyane federic kuko um, kandi icyo urabye no ku bitigiri birashobora kuba ari nacyo gituma nk'igitigiri ah, by'ibihugu bi- bikoresha cyane cyane igifaransa bifite ibitigiri bike kuruta nk'ibihugu bivuga nko mu cyongereza tuvuge urabye nka kenya ukaraba ah, tu- urabye nko mu rwego rwa east africa ukaraba nka kenya uganda bavuga mu cyongereza n'u rwanda atuma ari kugacu iwacu i burundi ni kubera ari ah, igifaransa aricyo gikoreshwa Eh, muri urwo rwego rero ikintu coba ciza conafasha ni uko botangura ndazi ko bigisha icongereza ariko ah, icongereza bakacigisha cane rwose Ah, eka n'abigisha bigisha icongereza bakagerageza kubaronderera uburyo bashobora nabone kubongereza uburyo kugira bashobore kwigisha ico congereza neza kuko abanyeshuri ba- bazi icongereza hariho benshi baciyigisha bakakimenya muri aba bazi no ariko nko ku rwego rw'igihugu bashoboye korohereza abanyeshuri bikaja mu maporogaramu kuva mu mashuri y'intango ariko n'abigisha bakabigisha ah, cyane rwose bakaguma babongerereza ubumenyi cyane cyane kwigisha ico- ku- kwigisha mu congereza Kwe- a- atari ururimi gusa ariko bakigisha n'amakuru mu congereza Eh, amwe amwe you know ari nk'ibiharuro cyangwa ikaka ashobora kubyigisha mu cyongereza icyo kintu kirashobora gufasha abanyeshuri ah, ba- ba- bahejeje amashuri ah, cyane cyane nk'ubu urabona yuko ibihugu byinshi byo ku isi ah, birakoresha icyongereza nirwo ururimi hose ubu henshi ah, rukoreshwa byo bituma yuko rugiye mu nyigisho abanyeshuri birabyugururira imihora yo kuza nko kuza kwiga ino no- no gukora aho boba bakoresha urwo rurimi bikaborohera ariko icyiza ni uko bashoboye ku- kwentegera cyane mu mashuri yaba ay'intango ayisumbuye eka no muri kaminuza Aka- kikaba umugambi kandi ndazi yuko ah, hashobora no kuboneka intunga hakaboneka uburyo uva mu mashyirahamwe yo ngaha muri amerika ashobora no gufasha muri urwo rwego muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubandanya bigisha icyongereza ku gushikaho n'abo banyeshuri nyine bushobora kubandanya ah, ivyigwa vyabo ah, muri za kaminuza zo muri amerika bakoresheje ururimi rw'igifaransa ariko murazi ko imbere yo kuja muri amerika hariho n'ibibazo bitangwa cyane cyane ugomba kuja muri za kaminuza hariho za TOEFL ushaka kuja muri kaminuza ushaka kuja mu mashuri eh, ya kuminuza cyane rwose hariho GRE u- hariho GMAT kubagira Uh, business administration ivyo bi- n'ibibazo bigenda birarutana mu bukomezi ikintu agace mucira nk'abanyeshuri boba bafise umugambi kuza kwiga muri amerika muri ivyo bisata twavuze ni nk'akahe
ego me- ibyo uvuze nu- ni ibintu bikomeye cyane kuko ego amayunivesite menshi ah, arasaba ko abanyeshuri babakoresha tofo ni ni ikibazo baba bariko bararaba ah, ko umunyeshuri azi icongereza kandi azoshobora ku- kugira izo nyigisho ah, ngaha muri amerika iciza ni uko ubu hasigaye hariho tofel hariho n'izitwa za duolingo nazo ni ni co kimwe kandi amayunivesiti atandukanye aremera ayo matesite Eh, hariho n'amayunivesite ah, ako- akoresha ayo matesite ariko ah, ugasanga nka za jima na jeri bashobora ku- kuziwevinga you know, ah, bakazikuraho ntizi- ntibi- ntizibe ibintu bisabwa Eh, bashobora kuzikura bashobora kuzikura ariko izo z'icongereza za tofel cyangwa duolingo izo barazi barazisaba Ah, nico gituma byiza nk'ubu nk'abanyeshuri barashoboye kwiga ku- ku- ku- kuronka ubu- inyigisho z'icongereza biroroshe yuko ah, bafata ayo makuru ya tofel bakitegurira ico kibazo
Eh, tugarutse kuri bimwe twavuga kuva mu ntango ukuntu na departement ya leta y'amerika iriko irorohereza abanyeshuri baza kwiga muri amerika mu kubasaba za ambasade gutanga viza hari n'amakuru yatangajwe eh, muri iryo koraniro mwarimo havuga ko bashobora no gukura ah, bimwe bita interview ca kiganiro kirinda gusabwa imbere yo gutanga viza ku banyeshuri baje kwiga muri kaminuza ivyo bintu mwobitubwira kwiki
ego ibyo ni ni ni barabivuze mu nama um, secretary of state yarabivuze ibyo yoba ari intambwe nziza cyane kuko cyane cyane korohereza amaviza ahabwa abanyeshuri icyo ni ikintu umugambi mwiza cyane umugambi mwiza cyane kandi kenshi cyane cyane ari nk'abanyeshuri baje ku- ba- tubwe bariko bararonka tubwe nk'ama nk'amaburse y'igihugu canke igihugu cafashije kuraba amapartenariya kenshi nk'aba banyeshuri amaviza ntagorana kuronka canke kuboneka kubera baza kuri urwo rwego kandi n'urwego n'amambasaza aba azi urumva ni kenshi abanyeshuri baza nko muri urwo rwego ntibaronka ingorane z'amaviza ariko ni byiza cane ah, ko ah, bashaka korohereza abanyeshuri bazina ah, kugira urumva abanyeshuri bashobore ku abifuza kuza kwiga ino bashobore kuronka ah, ayo ma opportunity kandi nicyo bituma bashyizeho na na kirya gisate tubamye tuvuga ca education usa kiri mu bihugu bitandukanye bashobora gutanga ama information ku mashuri ku nyigisho n'ukuntu umuntu ashobora kurondera izo za scholarship zo ngaha muri amerika mu ntumbero yo kongereza vya bitigiri twavuga biri hasi cyane cyane eh, y'abanyafrika abarundi abanyarwanda ah, bitari hejuru cyane rwose nk'uko eh, twabivuze ku bindi bihugu ubushinwa eh, ubuhindi eh, akamumotera abanyeshuri bo muri za kaminuza zitandukanye ni nk'akahe
akamponotera abanyeshuri cyane cyane bo mu mashuri atandukanye ni uko ni ukugenda kurondera izo ku bo bayifuza icyiza ni uko kuronka information civique naho umuntu atoba yifuza kuza uyu mwaka cyangwa mu mwaka uza cyangwa ariko igikuru ni ukugenda ku- kurondera information izo rero za education usa ah, zirahari mu burundi mu rwanda muri- muri congo Ah, nosaba cyane cyane abanyeshuri ko bashobora kuza barajayo bakara- kurondera ama information ku mashuri atandukanye bakaraba ibisate bifuza bashaka kwiga bakaraba amashuri bitanga icyo kintu bakongera bakaja no mu makoraniro hari igihe amakoraniro haragira ngaho kuri education usa bavuga ukuza ku- kwiga ino kwiyandikisha mu ishuri kungene bigenda ah, bagapartisipa ivyo vyo- vyofasha cane nico noshigikira nkahimiriza abanyeshuri baba bifuza kuza kwiga muri amerika ko botangura eh, iyo ikaba intambwe ya education usa mu burundi bari mu kigobe E, akamaro ko motera abashakashatsi hamwe n'abarimu kugira ngo nabo nyene bijijukire e, ka ah, uyu mugambi ukuja kwigisha hanze kuja gukorana n'abandi bashakashatsi mu zindi kaminuza
ego me- n'abashakashatsi canke abigisha baba bavyifuza education usa irashobora kubaha ah, izo information um, ikindi naco cane cane nk'abigisha canke abashakashatsi bashobora babonye nka universite ifise ah, ibintu bifuza canke bafise igisate barimwo bashobora ku- kwandikira iyo universite Ah, bakababwira yuko bifuza kuzoza kugira ubushakashatsi Ah, kenshi iyo izo universite zifise um, uburyo bwo kugira basanga- basanzwe bafite ubwo bushakashatsi barashobora kukwemvita abo baprofeseri cyangwa abaza kugira ubushakashatsi ba- bakaza bak- bakagira ubwo bushakashatsi muri icyo gihe baza bafise j1 visa Ego be, nk'uko twabivuze kuva mu ntango ishyirahamwe nafsa ry'abigisha bo muri za kaminuza zitandukanye ni risa n'iritazwi cyane rwose cyane cyane nko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ikintu ahantu abantu bakura amakuru iryo shyirahamwe kugira ngo nabo nyene batangure gukorana naryo ni nka hehe ikintu mubwira abariko baratwumviriza niki
Uh, nasa ni uh, hariho bafite website site web yabo ni uh, nasa ni nafsa uh, point org so nafsa dot org I- iya ni- barafite site web yabo ya nasa uh, hariho ayo ma information uh, ahari bashobora uh, ku- kuraba bakabanza bakaraba i- i- iyo nasa ibigira hanyuma bashobora no kwiyandikisha kuba abamambe kugira azohera aronka ama information menshi uh, yo muri iryo shamba
Professeur Lionel Mesha ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo muganire nakamuyagire abanyobanyi biragiye ijwi ry'Amerika ryerekeye iyo nama igira mirongo irindwi na gatanu ishyirahamwe nafsa ishyirahamwe ry'abigisha n'abashakashatsi bo muri za kaminuza Ah, ndagushimiye cyane rwose kuba watoye akanya mukaduha ah, umuco cyane cyane kuri iyo nama Ah, mwakoze cyane rwose
murakoze cyane frederic murakoze rwose namwe kuma kakajya kugusangira aya makuru n'aba- mwakoze eh, abenegihugu ni vyiza cane rwose turashimiye kandi n'abadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na nadia yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi reka tukaba dushimiye cane cane n'abafashe akanya bakadutera akamo kugira ngo bashikirize ivyiyumviro vyabo hamwe n'ibibazo bari bafise turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza